Newsweek Amerika. Newsweek Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC muri neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanje Fide niyo ngabo nanjye Tim Shimwe mu Burundi abakandida bifuza kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu babandanya gutanga ibisabwa mu mugwi seni utegura amatora kugira baronke uburenganzira bwo kwitoza barimwo n'uyu yiyamamaza ku giti ciwe umuntu akunda uburundi cyane kandi ndabinezererwa niyo ngiye mu mahanga ntagira isoni ryo kuvuga yuko ndi umurundi no kuvuga ibyiza imana duhaye muri kino gihugu uwo ni Dieudonne Nahimana umukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi ibyavuye mu matora yo mu ntango y'abademokarate yabaye ejo kuwa kabiri muri amerika vyerekana ko ihiganwa ubu riri hagati ya joe biden na bernie sanders Uh, sena, uh, sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu ca Togo yemeje ko perezida Faure Nyasimbe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi menshi cane aya makuru ayandi
inkubiri y'umuyaga udasanzwe yibasiye umujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika yica abantu makumyabiri na bane
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yayo idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya duhereye ku yerekeye amerika aho guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokrate ku bakandida kugira bazoserukire mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka uh, kwabaye ku munsi wa kabiri mu mareta cumi n'ane yo muri amerika kwahindutse ihiganwa hagati y'abakandida babiri ni ukuvuga joe biden yahoze ari cegera ca perezida na senateur wa leta ya vermont bernie sanders bombi bataye inzinzi zikomeye biden yatsinze mu mareta icenda harimwo leta ya texas ifise intumwa nyinshi aho inzinzi yiwe yatangaje abatari bake ivyari vyatohojwe imbere yaho ku rwego rw'igihugu vyari vyerekanye sanders ari imbere yiwe cane biden yaronse intsinzi ikomeye mu mareta yo mu bumanuko bwa amerika yaratsinze kandi mu mareta ya virginia carolina yo mu buraruko alabama oklahoma tennessee arkansas hamwe na minnesota na massachusetts sanders yatsinze muri leta ya california ifise intumwa nyinshi cyane kurusha ayandi mareta hamwe na colorado na utah na leta avukamwe ya vermont imbere y'intsinzi yiwe muri leta ya carolina yo mu bumanuko ibintu ntivyari vyagenze neza kuri joe biden yari yarangije mu kibanza ca kane muri leta ya iowa mu kibanza ca gatatu muri leta ya new hampshire no mu kibanza ca kabiri muri leta ya nevada muri rusange intumwa igihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu n'indwi nizo zatsindiwe ku munsi wa kabiri ni ukuvuga icya gatatu cy'intumwa zose zihari muri rusange umukandida akenera intumwa igihumbi n'ijana igihumbi n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umwe kugira agenwe n'umugambwe wiwe kuwuserukira mu matora ya perezida
inkubiri y'umuyaga udasanzwe yibasiye umujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee yizica abantu makumyabiri na bane nyuma y'iyi nkubi y'umuyaga itsinda ry'abatabazi riri gushakisha abakozweho n'umuyaga mu rwego rwo kubatabara guverineri wa leta ya Tennessee Bill yavuze ko ibyagwiriye ibyagwiririye leta ari akaga kadasanzwe guverineri yumvikanye avuga ko abantu bagize agahe gato ko kubona aho bahenge ku musaya kuko ibi byabaye ari nijoro mu gitondo hamaze gutya nibwo hagaragaye ibyangiritse birimo amazu ibiti byagwiriye amamodoka ndetse n'insinga z'amashanyarazi uyu muyaga kandi biravugwa ko wangije amazu y'ubucuruzi aherereye hafi y'ikibuga cy'indege gito kiri mu burengerazuba bw'umujyi wa Nashville abategetsi mu duce twibasiwe n'uyu muyaga bashyizeho ibihe bidasanzwe mu rwego rwo kwirinda abantu bashobora gusahura ibintu by'abandi perezida wa amerika donald trump yihanganishije abaguriwe n'aya mahano abizeza inkunga ya leta
mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya tuze muri afurika aho ibya nyuma byavuye mu matora yabaye mu kwezi guheze muri togo byashyikirijwe na sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro vyerekanye ku munsi wa kabiri ko perezida faure nyasimbe yasubiye gutsinda amatora makuru y'igihugu n'ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana vy'amajwi intsinzi yiwe yongereje ikiringo c'imyaka cumi n'itanu amaze ku butegetsi naho habaye imyerekano yamusaba gutanga imihoho abatavuga rumwe e, biciyemwo ibice barananiwe gukora gukorera hamwe kugira batume ava ku butegetsi Gabriel Messan Abeyome Kojo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yitwa ko yari amwegereye mu guhiganwa yaronse ibice cumi n'icyenda ku ijana by'amajwi mu gihe Jean Pierre Fabre umunyepolitiki amaze igihe kirekire atavuga rumwe na leta yaronse ibice bitanu ku ijana by'amajwi umukuru wa sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro Abudu Asuma yatangaje ko ibiharuro byavuye mu matora byashikirijwe ari ibya nyuma kandi ko bihagaritse impari ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyavuye mu matora biha perezida Faure Nyasimbe iyindi myaka itanu ku butegetsi kubera kuremerwa n'abatavuga rumwe nawe yarashizeho itegeko rigabanya ibiringo by'umukuru w'igihugu mu kubigira ibiringo bibiri by'imyaka itanu
tuve muri togo tujye muri kenya muri kenya abagabo babiri bafite inkomoko mu gihugu yo mu gihugu cy'ubushinwa bagaragaye kuri videwo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga baterwa ubwoba ko banduye virusi ya korona umugabo umwe w'umunyakenya yumvikanye muri iyo videwo yita abo bashinwa korona umwe muri abo bashinwa yagerageje kwisobanura avuga ko nta virusi ya korona afite iyo videwo kandi yerekanye undi mugabo wari uri muri icyo kivunge cy'abantu abangura urushyi arukubita umushinwa uko iyi virusi igenda ikwira hirya no hino ku isi ni nako ubwoba bugenda bwiyongera mu bantu ku mugabane wa afurika habarirwa abashinwa bagera kuri miliyoni imwe kuri ubu bahangayikishijwe n'icyo basanga ari ivangura ritangiye kubakorerwa kubera virusi ya korona ijwi ry'amerika ryavuganye n'abari aho ku mihanda mu mujyi wa nairobi bayibwira ko batewe ubwoba n'abimukira bashinwa baba muri kenya umwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika yagize ati iyo mbonye umushinwa ngira ubwoba kubera ko mba ntazi niba avuye mu bushinwa cyangwa yari ari hano mu gihugu mbere y'uko virusi yaduka undi muntu wavuganye n'ijwi ry'amerika we yumvikanishije ko badakwiye guheza abashinwa ko ahubwo leta yashyiraho imbaraga mu kubapima mbere y'uko binjira mu gihugu yashimangiye ko abashinwa bagira uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bwa kenya kubera ubucuruzi bukorwa hagati y'ibyo bihugu byombi anongeraho ko abashinwa babahutuzi
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi umukandida yigenga diodone nahimana ashaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi yashikanye kuri uno wa gatatu ibisabwa muri seni umugwi ujejwe gutegura amatora kugira azoronke uburenganzira bwo kuzokwitoza ashikiriza ko inyuma yo gutsinda amatora atazobaje kugira abarundi bamukorere ahubwo ari we azobaje kubakorera inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ahejeje gutanga ibisabwa mu mugwi seni utunganya amatora rwego rw'igihugu kuri uno wa gatatu uwigenga Dieudonne Nahimana yabwiye abamenyeshamakuru igituma yafashe ingingo yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yari ikibazo guca gikurikira umuntu yokibaza ati mbega ni kubera iki twahisemo kuja kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ubwa mbere hoho ni uko abanzi kuva kera canke bagira kurikira ibiganiro nshikiriza ndi umuntu akunda uburundi cane gose nico gituma naronse uburyo bwinshi bw'ushobora kuja mu mahanga canke gushobora kuguma mu mahanga ariko sinigeze ndabyemera kuko numva yuko iki gihugu imana yaduhaye nk'umubyeyi wacu tutazogikorera kugira ngo kibe igihugu cyiza gituma abantu bose baruranirwa rero ndi umuntu akunda uburundi cyane kandi ndabinezerererwa n'iyo ngiye mu mahanga ntagira isoni ryo kuvuga yuko ndi umurundi no kuvuga ibyiza imana yaduhaye muri kino gihugu ikindi nk'uko mwabyumvise nsanzwe ndi umuntu yemeje gukorera imana nk'umukozi w'imana ni ukuvuga yuko igikorwa cy'imana ntikigarukira gusa ko abantu bagiye kwiga ingene bagira inyifato nziza ariko nuko kiteza kuzana impinduka mu mibereho y'abantu uwigenga naho imana nta makenga afise ko atazemererwa kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ashikiriza ko ibisabwa byose yabishikanye mu mugwi seni uwo munyapolitiki yahora arongoye ishengero ry'abaprotestanti oasis christian church mu gisagara ca bujumbura afise icyizere ko azotsinda amatora y'umukuru w'igihugu kubera ko twizeye ubwa mbere hoho gushobora gutsinda amatora ubwa kabiri tuzi neza yuko naho uko byuri kose icyo gice cya bitanu ku ijana ari igice twizeye neza cyane kuzorengana ntitwumvise ko ari amafaranga dutakaje kuko ni amafaranga azosubira kuza agakora ibikorwa tuba two turakora inyuma y'ibihe by'amatora ikindi basaba ni abantu amajana abiri bava mu bwoko bwose bava mu ntara zose bagusinyira bakemeza neza yuko ufise ibisabwa canke ko bokwizera kugira ngo baserukire mu kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu diedone nahimana ari ku rutonde rw'abazitoza amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko azoba aje kuzamura ubutunzi bw'igihugu ashikiriza ko atazoba aje kugira abarundi bamukorere ahubwo ko ari we azoba aje kubakorera mu byo nize mu buzima bwanje haba mu bijanye n'ivyigwa byo mu mashuri canke mu bijanye n'ivyo nize kugira ngo nigishe abandi nashimikiye cyane cyane ku bijanye n'uburongozi cyane cyane umuco w'uburongozi nkorera abandi umuco w'uburongozi nkorera abandi ushimikira kumva yuko iyo umuntu ari mu kibanza c'ubutegetsi adategerezwa kuba umuntu akorerwa ariko atahura ibanga ry'uko ariho kugira ngo akorere abandi abashizwe imbere kugira ngo abantu bazomushimire bamurabiye ingene arongoye bamerewe ntibamushimire baravye ingene we amerewe uwo muco rero twabigishije imyaka irenga mirongo ibiri kandi turazi yuko dufite urwaruka rwinshi rwatangiye gutahura uwo muco bamwe bashobora kuba bakorera no mu migambwe itandukanye no mu mashyirahamwe atandukanye ariko bagenda bigisha uwo muco rero twifuza ko uwo muco uhinduka umuco utunganya ubuzima bw'igihugu cyose aho umuntu wese agiye mu kibanza c'uburongozi canke c'ubutegetsi ataja mu kibanza cyo kumva ko abantu bakwiye kumukorera ariyumvira akarazwa ishinga n'ingene ateje imbere abo arongoye abakandida batatu bifuza guhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu y'amatora yo mu kwezi kwa gatanu uno mwaka nibo bashikanye kuri uno wa gatatu amadosiye yabo mu mugwiseni bagizwe na gasosi ndimwo umukandida w'umugambwe iprona abigenga babiri diodone nahimana na francis rohero baje biyongera kuri bandi batatu evariste ndayishimiye wa sendedefdd agatongwasa wa senel hamwe na jacques bigirimana wa fnl bitekanijwe ko gutanga amadosiye mu mugwiseni kubifuza kuzitoza mu matora y'umukuru w'igihugu uzorangira kuri wa kane igenekezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu turimwo ni mu gihe abari bamaze kumenyesha ko bazitoza mu matora y'umukuru w'igihugu baba baserukira imigambwe hamwe n'abigenga bagera kuri cumi n'indwi
urakoze desire imana reka tujye mu bufaransa mu bufaransa hakomeje kuvugwa inama ihateganijwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha l'afrique de grand lac 60 ans de tragique instabilité umuntu agenekereje yagira ati akarere ka afurika yo hagati imyaka mirongo itandatu y'intugunda zoretse imbaga hari abasanga ari uguha urubuga abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihe abandi atari ko babibona inkuru ku buryo burambuye tugezwaho na venuste nshimimana uri londres mu biganiro byacu byo kuwa mbere nimugoroba twabagejejeho inkuru ko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu bufaransa ndetse na ibuka france bahamagarira perezida wa sena w'icyo gihugu gerard larcher kudaha urubuga abo bavuga ko bakwitwaza ubushakashatsi bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda abo ayo mashyirahamwe yombi yashyira mu majwi cyane n'abanditsi babiri charles onana w'umufaransa uko ukomoka muri kameruni na judy river umunyakanada ayo mashyirahamwe agasaba ko bombi bakurwa ku rutonde rw'abateganijwe gufata ijambo muri sena yo mu bufaransa iyo nama ikaba izitabirwa kandi n'umunyarwanda ambasaderi jean marie vianney ndagijimana waganiriye n'ijwi ry'amerika nzayitabira kandi nzayifatamo ijambo kuko ndi mu bayiteguye ni inama yo kuganira ku byo dusanzwe tuganiraho kugira ngo abantu nyine bakomeze kungurana ibitekerezo ku mateka yabaye mu gihugu cyacu cyangwa mu karere ka k'ibiyaga bigari ntabwo ari inama ku rwanda jean marie vianney ndagijimana avuga ko iriya nama itazakoreshwa nk'urubuga rw'abapfobya jenoside nk'uko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu bufaransa na ibuka france babivuga nanjye ahubwo simbona n'aho babivanye kuko n'abantu batumiwe ntabwo ari abantu basanzwe bapfobya jenoside wenda icyo babarega kuko nanjye iyo petisiyo bakoze narayibonye mu by'ukuri icyo basaba ni uko batwinye ijambo ntabwo bababuza kuvuga baratubuza baratubuza kuko bavuga ngo barabwira sena ngo ntibigomba kuduha umwanya wo kuvugiramo ijwi ry'amerika rivugana na gisagara yemera ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka bwemewe mu bufaransa ko namwe mu bufite ariko icyo batemera ni uko hagira abahabwa urubuga rwo gupfobya jenoside kugeza bakeka ko urwo rubuga duhawe muri sena y'ubufaransa igihugu sibyo wa demokarasi igihugu cyubahiriza amategeko kuki bafite ibitekerezo bibi byo gukeka ko tujyanwa no gupfobya jenoside yaduhekuye yatwiciye ababyeyi bamwe muri twe kuki bumva ko aricyo kituzimbiye kuki batakumvamo ko tugiye ahubwo kuvugira inzirakarengane ziciwe muri jenoside kuki bafata uruhande rubi ariko abashyirwa mu majwi ni babiri ni charles onana na judy river charles onana ntabwo yemera ko jenoside y'abatutsi yabaye ngewe ntabwo iyo numva sharonana avuga ntabwo ahakana ko jenoside yabaye ntabwo avuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye ashyiramo ubundi buryo bwo kubyumva kongeraho ko hari n'abandi bapfuye muri icyo gihe cyangwa bishwe inyuma rero ntabwo ari we wenyine nanjye hari aritikire ndende yasohowe n'ikinyamakuru jean afurike nanjye ni kuri lisite ngo y'abantu bapfobya jenoside ese ubundi wowe jenoside y'abatutsi urayemera ntayemera se ntayemeye nakwemera iki niba wemera jenoside y'abatutsi ntacyo bigutwaye kwitana n'umuntu uvuga ko nta jenoside yabayeho avuga ko ari ubwitange bwe mu ntambara sharonana twakoranye za konferanse nyinshi hari izo ntumvikanaho nawe ariko ntabwo avuga ngo mu rwanda niho habaye jenoside y'abatutsi ashyiramo twa niwanse abatutsi ni imiryango yacu nka judi riveri uvuga ko interahamwe zarimo abatutsi nawe niko ubibona kuba hari abatutsi bivanze mu nterahamwe bakajya kwica abandi batutsi byo nanjye nabihamya kuko hari nabo ko rega judi wenda yabivuze ariko ntabwo ari ibyo yarose yabibwiwe n'abasirikare bo muri fpr benshi babihagazeho kuki abasirikare b'abatutsi bo muri fpr ntawe nayo numva avuga ngo barapfobya jenoside y'abatutsi ambasaderi ndagijimana ashimangira kandi ko ntacyo bimutwaye kwicarana n'umwanditsi charles onana bazaze bamunyomoze niba ibyo avuga kandi nanjye rero avuze ko nta jenoside yabaye mpari ntabwo narwana nawe kandi sinamutuka ariko namunyomoza kuko ngewe ibyo nzi nzi ko jenoside yabaye mfite impamvu nabivuga ntabwo nakwemera ko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga abivuga mpari ngo nceceke nibutse ko umwanditsi judy river w'umunyakanada mu gitabo cye yanditse avuga ko interahamwe zarimo abatutsi boherejwe na fpr naho umwanditsi charles nana akaba avuga ko mu rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yahabaye ko ahubwo habaye ubwicanyi bufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara kandi akavuga ko jenoside y'abatutsi ntaho ihuriye na jenoside y'abayahudi ibyo bikaba ari byo bituma bafatwa nk'abafite ingengabitekerezo yo gupfobya jenoside ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu bufaransa rikaba ryaratanze ikirego gishinja charles nana guhakana no gupfobya jenoside icyo kirego kikaba amagingo yagikurikiranwa n'ubushinjacyaha bw'i paris venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres turagushimiye veniste nshimiyimana reka noneho tugere mu rwanda ahavugwa ko abagore bayobora inzego z'ibanze bakiri bake ugereranije n'abagabo muri icyo gihugu ibi bivugwa na minisitiri w'uburinganire n'iterambere n'imiryango mu nama yo kurebera hamwe umubare w'abagore n'uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu minisitiri w'uburinganire avuga ko igikwiye gukorwa ari ugukangurira abagore kwitabira kujya mu buyobozi ni mu gihe kandi ku cyumweru isi izizihiza umunsi w'abagore umunsi wahariwe abagore ibindi kuri iyi nkuru tugezweho na piyeri kereva niyo nkuru
ibitegiro bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare hamwe n'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu byerekana ko mu turere mirongo itatu tugize u rwanda abagore bayoboramwo utugera kuri icumi hashizwe ko abandi bayobozi mu nzego z'ibanze mu mirenge no mu tugari ibitigiri bigera kuri mirongo itatu na bitatu n'ibice bitatu ku ijana ku bw'umushikiranganji w'ingo n'umuryango mijeprof janete bayisenge ico gitigiri cerekana ko abagore batwara inzego z'ibanze ari bake ugereranije n'abagabo turakibona natwe kandi koko kirahari kandi dukomeza gushishikarira abagore kwiyubikamo cya cyizere nk'uko nabivuze buryo uko umugore agenda asabwa kugira uruhare mu iterambere biramuvuna kuko abakirebwa na ya mirimo n'ubundi yitwa ko ari iy'umugore yo kurera abana kwita ku rugo iyo avanzemo no kuza kugira uruhare mu iterambere ni akazi kiyongereye urumva rero hari igihe bidahita biza kumva ko hatarimo kwigirira icyizere ko wenda atanabishobora ariko nanone akumva ko atazabishobora kubera no kuvunika ni ukuvuga rero nk'igihugu ndetse na minisiteri icyo tugerageza gukora ni nko creating a conducive environment kugira ngo na wa mugore uri mu buyobozi bwabo bw'ibanze ese arabihuza gute na za nshingano asangamo ese niba umuhaye amazi biz- mu rugo bizamworohereza kumva ko atari buze ngo ajye kwirukanka ajya gushaka amazi kamuha ubushobozi bwo kuba yakwigurira gaze azajya muri ka kazi niyo yataha ati ikigo gishinzwe imibare gifatikanije n'ubumwe bwa buraya mu rwanda icegera c'utwara ico kigo iva murenzi yavuze ko n'ibitigire by'abagore bikorera utwabo hamwe n'abahabwa amadeni n'amabanki bakiri bake ico kigo cifuza ko ivyo biharuro gitanga bifatirwa ko mu gutunganya igihugu ngo bayumve bagire umwanya wo gusobanuza bumve uko e, ibintu bihagaze nyuma yaho rero byifashishwe nko muri puraningi haba ku rwego rw'igihugu ese aho bi- bikiri inyuma hakorwa iki cyangwa se no ku rwego rw'uturere ah, yewe n'aba development partners bagenda bintavininga muri iyi sekita so ni, ni, ni nyuma yo gutangaza amakuru kiba gikurikiye no kugira ngo abantu bayumve noneho banayifashishe kandi turabona bigenda bikorwa uko imyaka itambutse tukagaragaza uko bihagaze ku bagabo tukagaragaza uko bihagaze ku bagore icyo bikoze muri leta abagore bari ku rwego rw'ibice mirongo itanu ku ijana hamwe n'ibice mirongo itandatu na kimwe ku ijana mu nama nshingamateka umutwe w'abadepite mu gihe buca amakungu ahimbaza umunsi wahariwe abagore ku isi umushikiranganji w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango abona ko igikwiye gushimikirwa ko ari uguha ubushobozi abakenyezi ahandi hakiri imbogamizi ah, ni ubukungu abagore mu bukungu iyo udepanda ku muntu runaka agukoresha icyo ashatse ariko iyo kugira ngo ufite amafaranga ufite ijambo harimo guhanga imirimo miliyoni n'igice cyane cyane birimo cyane cyane hitabwa ku rubyiruko n'abagore ni ukuvuga rero na, na, na mije profe muri plani dukora tugendera kuri ah, iyo mirongo migari y'igihugu natwe nka mije profe tu- dutangira gushaka ese ni ibikorwa bihe biri specific harimo gukangurira abagore cyane kwiga ah, TVET amashuri y'imyuga kuko tuzi ko mu kugira ngo u Rwanda rugere kuri iyo mirimo i- miliyoni n'igice ni uko hazanitabwaho kwigisha amashuri umuntu ashobora kwihangira umurimo ntarangize yumva ko agiye gusaba akazi ahubwo akarangiza azi gukora guhanga wa murimo ndetse ahubwo ashobora no gutanga akazi cyane cyane dukangurira n'abakobwa n'abagore kuva no muri za areas zisanzwe zizwiho ko ari iz'abagore gusuka gu- gukora inzara bakaba abashoferi bakaba mekanisiyani so urumva rero ah, cyane cyane icyo tura- turimo kugishyiramo ingufu mije prof ibona ko mu nzego zirongowe n'abagore harangwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku rugero ruto n'abaserukira ubumwe bwa buraya n'igisata c'ishamwe mpuzamakungu oni citaho abakenyezi niko babibona ku bwabo umukenyezi atahura n'ingoga ihohoterwa rikorerwa umukenyezi mugenzi we mu ngo kurusha umugabo ikindi naco ngo nuko hari n'igihe abagabo bashigikirana muri ayo makosa Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze piyeri karave kuri iyo nkuru joe biden yahoze ari icegera cya perezida muri leta zunze ubumwe za amerika ku ntwaro ya perezida barack obama niwe yatahukanye insinzi mu matora yo mu ntango akomeye yitwa super tuesday kubera amaleta cumi n'ane hamwe n'izinga rimwe rya leta zunze ubumwe za amerika eh, byatunganirije ku munsi umwe iyo nsinzi ishyitse inyuma y'aho bamwe mu banyapolitike b'abademokrate bariko barahiganira ico kibanza batangarije ko bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza kandi ko bagiye inyuma ya Joe Biden ishize kandi inyuma y'aho Biden yari yararonse amajwi adashemeye mu matora yabaye mu ntara zitatu mu mareta atatu yo muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi guheze mbega iyi ntsinzi ya Joe Biden isigura iki umuhinga akurikiranira hafi politike muri Amerika Leonce Kizimana aba mu gisagara cya Chicago yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ya ni amatora yadutangaje nk'abandi banyamerika benshi ngaha tuzi yuko biden aza kuva mu kinogo yarimwo tubivuge gutyo akaba ah, yaserutse ari uwa mbere Ah, n'igitangaje ni kubera ama eta atatu ya mbere yatanguye yari yak- yakoze nabi cyane rwose Ha, mugabo ikintu cyari abantu bamwe bamwe bari bafise ko ah, icyifuzo kwari uko niyagera kuja hariya muri side hazoba hariyo abantu b'ubwoko bwinshi na cyane cyane abirabure yuko badaheza bakamushigikira nibyo byabaye ico byavuye ko ni kubera yaronse abamushigikira ba- ah, ba- ba- bari mu butegetsi b'umugambwe no muri politike byaciye bimufasha yuko agira inguvu mu kanya kandi hariho n'amakuru atangajwe avuga ko mike bloomberg nawe nyine wa mutunzi yakoresheje amahera menshi cyane rwose eh, mu kwiyamamaza muri ayo matora yo mu ntango nawe nyine eka yatangaje ko ahevye icyo gikorwa cyo kwiyamamaza akaba agiye gushyigikira joe biden ibyo byo mubiha insiguro ya biradutangaje bimaze kubivuga mu kanya mu minota mikeyi yuko nyine yahagaritse kwitoza agiye gushigikira biden ni ikindi cerekana yuko koko abantu basanzwe bari mu mugambwe basanzwe bagumye umugambwe imyaka myinshi nyine bashinze umugambwe aribo banawutwara ko bose bagomba yuko batsinda trump ibyo byose byerekana yuko igikuru nyamukuru ari uko bose bagera ko bagira ko bashoboye kugira ngo trump atsindwe nka bloomberg urabona ejo muri aya matora ya ya sofa tuesday yakoresheje miliyoni ijana na mirongo icyenda n'umunani umugabo ntuza nawe biden yakoresheje miliyoni zibiri gusa zirenga ho gatoya uca wumva yuko naho yarashizemo amahera menshi bitamukundiye ko abandanya ni nacyo gituma aciye aja ko gushigikira biden kandi ibi ni ikintu gikomeye cyane rwose muri iki gihe naho ayo matora agiye gufata intumbero yihe twavuga ko hasigaye abashinga ntabe babiri mu mugambwe w'abademokrate bahanganye aho nuvuga biden na na sanders yego niko bimeze na cyane cyane na warren actually muri uno mwanya turiko turavugana warren nawe nyene asa n'uwugira avemo kuko akoranije abahora bamufasha mu vy'amatora bariko barabiraba ingene yateraja birumvikana rero ko bishobora ko azovamwo mu minsi mike niyo avamwo rero hazoca hasigara abo babiri uh, sanders na biden iyo uh, bitera bijana ibintu bita abantu bagira analize politike ntivyoroshe kubona iyo bitera bija kuko sanders ntazovamwo vyoroshe biden nawe atera agira abaderege benshi ariko nk'ubu igishobora kukorohera nka biden ni uko ikibazo c'amafaranga cari kihari muri kampanye yiwe ubu gishobora gutora umuti mu gihe bloomberg yomushigikira akamuha eka n'intererano naho tuzi ko gutanga amafaranga umuntu ku muntu ashobora gucisha nko mu kindi kintu irindi shirahamwe akamushigikira kugira ngo iyo kampanye yiwe ibandanye yego nubu niko nibaza bizogenda ntashobora gutanga amahera kuko amahera ushobora guha umuntu ahantu birenze ibihumbi bibiri n'amajana ndwi umugabo nibaza yuko bazokoresha imigwi yindi azoshobora gukoresha iyi migwi yindi isanzwe ihari canke nyene yubake n'iyindi mishasha yishakiye wenyene abicishe ngaha ashigikire biden nibaza ko bizoshoboka nibaza ko arivyo azoheza akagira ikibazo twavuze muri iki gihe rero abo bashiranahamwe babiri bazoba basigaye bahanganywe cane rwose joe biden na sanders murazi ko sanders asanzwe afise abanyagihugu benshi bamushigikiye harimo n'ugwaruka igihe madame clinton hillary clinton yaba umutegetsi w'umunyapolitiki agenewe n'umugambwe benshi mu bari bashigiye sanders ntibagiye gutora ivyo ntibishobora gushika ugasanga vyo none nka biden mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na rimwe nibyo abantu bose bafitiye ubwoba abanyamerika benshi b'abademokarate baremeza yuko igikuru ikintu nyamukuru cambera gutsinda trump umugabo mu gihe sanders agumyemwo adafise abaderege bakwiye bagashika aho birera usanga baguma bagwana gushika ku munota wa nyuma bizoba bihaye inguvu trump kandi bizoba bituma abademokarate baba bicamo kubiri ibyo ni ibintu abademokarati benshi bafitiye ubwoba kuko byarabaye muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri clinton ntibashaka ko bisubira ni ibyo rero mu minsi iza tugiye kuraba ingene bazoshobora kugerageza kuvugisha ntuze sanders yuko yogerageza akaja iruhande ntasubire kugira ibyo yagize leonce hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe kuduha akanya
kanya gatoya turasezerana mu makuru n'ibiganiro twari tubafite kuri saha yamara tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twababwiye twavuze ko nyuma y'ibyavuye mu matora yabaye mu kwezi guheze muri togo byashikirijwe na sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro vyerekanye ku munsi wa kabiri ko perezida for nyasimbe yasubiye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu n'ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana vy'amajwi muri afurika y'epfo ibi byatangajwe icese by'uko ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye bita recession mu rurimi rw'igifaransa vyemeje ivy'abanyafurika y'epfo batari bake bari basanzwe bazi muri indwi ikigo cy'igihugu kijejwe gushikiriza ibiharuro mu bisata bitandukanye by'igihugu cyatangaje ko ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse kimwe n'ibice bine ku ijana mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri n'icyenda nshuti mwese rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fasige beyahu yadufashije kwegeranya ibi biganiro vyahagarikiwe na edi gwema kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo nanjye timishimwe tubashimiye mwese mukomeze kugira umugoroba mwiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika thank you